i no go gree i must do my cele <laughs> i must celebrate my marriage mm-hmm. yes so finally ooo make una see the card Oh, make una no know say now una go know say boss I corner no dey lie see am from mariam Now this one is dis one olori ajibola Ogunsi. It's a reception royal times thanking reception you know say i tell una say mary i wan marry on the sixteen. as dem actually hear that one i actually say na lie it can happen ha i actually go fix the open for forty o oh, my people. as i actually fix am na only of ife kuku put am put philip um what be her name that um mm, toby philip you come put an add and join am na be this one na toby philip and um, and ashley na be this one come put am so see the reception uh, dis thing so all of now they don't invite you now. When i tell you now that day say that they hide they do kun They even take ashobi wen be say dem be no one even let the thing hold so quick quick na ashley go carry am out go carry e oh, hoe come out gbangam ashley put e hoe for on di 14 yes say before den come put am for 14 na no ashley na emilio come <laughs> you no hear o dem come put dat dis eh, eh, one toby phillips say he don dey date oni of six six years na him don dey date am yes six six years now e don dey date and emilio come see all of them. <laughs> na people, una know say this person get bp welcome to bcg tv please if today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe hit on the notification bell so that whenever we upload video you be the first to be notified so my return is god will bless you so guys i don't even know the kind of prayer um as they do queen naomi yes so na so they go do them too guys as they take do queen naomi na so they go take do them. yes that prayer na very big one <laughs> you do person you no let imagine inside marriage when queen naomi dey e say e don dey date caviarcy six years even before dem marry queen naomi e dey date her. dem come see maria you dey date her yeah this is na im make queen eh, oni of ife no na make oni of ife no care na e no care about queen naomi na ah if you don go rigade baba with all these ones then e go come you go come bone eh, queen naomi e no go near am you <sighs> go come dey look queen naomi like say queen naomi no be human being even though i no put queen army picture for here guys you're going to look and say queen army not be human being at the end of the day we did now, see am e get one picture when he did miss elizabeth and na dat one they said they take dey welcome eh, all those politicians to house of senate dat eh, dr elizabeth Now they take dey welcome the house of senate we then shocked to see them. o oh. Kunami, hey na dem be di dis thing na how oni of ife come do abige jabadan <laughs> oh my god qualification daughter of uh, uh, uh, fracas <laughs> blogger <laughs> hey now wow now wow now wow now wow all of them all of them wey be say dem dey look for husband imagine marian dey look for husband sister na only of ife so everybody now wey dey look for husband wey get money if you just go ife now you go just marry only of ife just like dat too. hey very cheap hmm my pipo dis is too cheap hey if i dey tok am say kind god say queen naomi take see her take comot for there dem go dey tell me say eh eh husband and wife matter dem no dey talk put and you don know to if i may, i no talk that thing for where i dey you don know which tomorrow na shey queen naomi are you are you are you this thing you dey whine me una dey whine me una dey whine my head na this place dis kain tin na im wan make queen naomi enter. to enter to do wetin so that make dem winchi am make dem kpai di una dey una wan me e enter there so that make dem go go winchi pikin una dey whine me hmm well i no whine me again não oh. make una no dey talk dat kain thing for my comment section oh. you understand me say dem no dey talk put for husband and wife matter make me i no dey que queen ami don move on no if i no move on na. e for dey wait for di Ooni of Ife for dey wait for her, hmm we go soon see her now. ah ah hey what about those one na eh back. all those ones That one when he say e born for that small pikin for Ooni of Ife where am wey Ooni of Ife no marry where are they? hey gbagodo the other one oneyofuife go marry am for gbagodo hmm the thing eh e heavy for here I say if dem no marry am e go drink eh dis thing He go kpai herself na im be dr elizabeth but wetin me i dey think about why oneyofuife go make am to be the second wife why would she be the second one i don't know second wife my people, una know say this this lady her bp never come down as im hear ashley this thing she sure go im with ashley dey drag well well now This marian na im with ashley dey wear di same trouser now im with ashley dey drag dem hmm. dey drag no be small dragging o her bp no be small im mama don come say ah Only of Ife, Not be like this. you tell us now. Not be so you promise us now. Upon all the old contract when I give you, everything wey my pikin do, at least now, only of Ife still put am for this now. He still put am for the head of Olori. <laughs> He gonna give am Queen Naomi Charlotte. He gonna use water wash his leg. I be the head of Olori now. Ha on di sixteen we go watch musician hmm. ayefele uh, wasiu na three musician now Now they say they wan play you see stars they come from america hmm. bob whiskey see Toby, small you dey happy They enter person marriage hmm.